mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyederwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu rwanda hasohotse igitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha leta ivuga ko muri icyo gitabo hari byinshi byahindutsemo harimo no gukuramo icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru cyashyizwe mu buryo mbonezamubano nubwo icyaha cyo gusebanya cyakuwe mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha hari ibindi byaha bigaragara muri icyo gitabo abanyamakuru basanga bishobora kubangamira imikorere yabo urugero ni ingingo ya magana abiri na mirongo itatu n'eshatu ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu iyo ngingo igira iti umuntu wese ukoze isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa ibikangisho inyandiko cyangwa ibishushanyo umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo umwe mu bagize guverinoma abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa cyangwa ari wo biturutseho abakoze icyaha iyo ngingo ikomeza igira ati niba gukoza isoni byabereye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakorewe umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu ibihano biteganyijwe gikuba kabiri iyo ngingo n'izindi abanyamakuru bashobora kuba bafiteho impungenge nizo tugarukaho mu kiganiro muri isanga uyu munsi twatumiye gonzaga muganwa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru akaba n'umwe mu bari ku isonga mu guharanira ko icyo cyaha cyo gusebanya n'ibindi byaha bireba abanyamakuru bikurwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha bwana gonzaga muganwa ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane edi turi kumwe kandi na bwana oswald mutuyeyezu ni umunyamakuru uyu akaba akorera radiyo televiziyo dc nayo yo mu rwanda nawe akaba akunze gukurikirana hafi ibijyanye n'amategeko areba abanyamakuru bwana mutuyeyezu nawe ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika murakoze cyane dirwe mansuje na gonzaga muganwa nibutsa ko nanjye na hari ibiganiro byinshi nagizemo uruhare kugira ngo iriya ngingo ivemo urakoze cyane bwana muganwa duhere kuri wowe mbere na mbere kuba iki cyaha cyo gusebanya kitakiri mu gitabo mpanabyaha cy'u rwanda bivuze iki ku itangazamakuru ryo mu rwanda murakoze cyane kuba izi ngingo zirebana no gusebanya ntabwo ari zose ariko gusebanya muri rusange biba byaravuye mu gitabo cy'amategeko ni ibintu bikomeye cyane ku itangazamakuru ryo mu rwanda twari tumaze imyaka irenga icumi duharanira yuko byahinduka nyuma y'amavugurwa yabaye mu itangazamakuru n'andi mategeko iyi gusebanya niyo ivugurwa byari rigisigaye kandi mwibuka yuko tugeze no kubiganira muri iki kiganiro yuko hari n'ubundi leta y'u rwanda yari yari yiyemeje imyaka yashize ko izagira icyo bikoraho rero ko byara- bya- byarakuwe muri iki gitabo cy'amategeko ahana ni ni- ni- ni ingingo ikomeye cyane ariko ntabwo bivuze yuko twemera yuko itangazamakuru cyangwa undi muntu uwo ari we wese yasebanya oya amahame agenga umugabo w'itangazamakuru tugenderaho arabyamagana kandi hari n'ingingo y'uko eh, igihe umuntu yasebanyije agomba ku- agomba gushakisha uburyo yasubiza icyubahiro ariko icyo twari twifuzaga a- a- n'u- n'ubu ngubu politiki uko ihagaze ni uko byajya bijya mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura kugira ngo hakemuke icyo kibazo bitashoboka bikajya mu nkiko ariko mu nkiko mbonezamubano rero ah, rwanda ruri mu bihugu bikeya muri afurika eh, ngira ngo bitarenze bine bimaze kugera kuri uru rwego eh, tu- tu- twarabyishimiye cyane eh, twishimiye yuko guverinoma y'u rwanda harimo n'inteko ishinga amategeko yumvise ubusabe bwacu muri petisiyo twabagejejeho mu kwezi kwa cumi n'abiri bwana mutuye yezu uh, minisitiri w'ubutabera johnston businge muri iki cyumweru ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko kuba iki cyaha cyarakuwe mu- muri kiriya gitabo bigaragaza intambwe itangazamakuru ryo mu rwanda ah, rimaze gutera ndetse n'icyizere abanyarwanda na leta ba- batangiye kuyigirira wowe ku bwawe nawe ni kubibona nk'uko gonzaga amaze kubivuga eh, mbere ntabwo n'ubundi byarimo uyu mushinga rero wabyaye igi- iki gitabo cy'ibyaha n'ibihano cyasohotse ejo bundi mu igazeti ya leta niho bari barimo gushaka kubishyiramo bikiri umushinga igihe twavugaga ko ari intambwe isubira inyuma ahubwo cyakora umuntu yavuga ko ari intambwe kuko twagaragaje ko atari byiza ah, iyo ngingo isohotsemo bivuga ko gusebanya ari icyaha gifungirwa ah, kuba twaravuze ko ari bibi bakabyumva ndetse n'iyo petition bakayakira bakumva ibiyirimo ni intambwe nziza ariko nkibaza nanone impamvu bari bashatse kubigaruramo kandi imbere bitari bihari so eh, ibyo Busingye yavuze nibyo ukuntu ariko nanone Oya, Oswald, erega niba bari babikoze bagira ngo bagira ngo wenda berekane ko bashobora no kutwumva igihe twaba dusabye ko ibintu byahinduka gonzaga hari icyo bashaka kuvuga ingingo yo gusebanya yari isanzwe irimo icyari byinjise mu- mu mushinga ni uko bashaka kuzamura ibihano kuva Ah, eh, hagati nibyo, y'amezi nibyo, atandatu eh.
n'umwaka bakagira hagati ya ya- hagati y'imyaka ibiri n'imyaka itatu Mm.
ariko ingingo yari Ya, irimo eh, i- i- izi ngingo zirimo gusebanya zari zirimo eh, ar- nubwo za- zitakoreshwaga kubera ko hari politiki y'uko ibintu byose bijya- bijya- bijyanye n'itangazamakuru bikemukiye mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura Mm.
ibyo bashaka gukosora yego.
bwana muganwa gukura icyaha mu gitabo ah, cy'amategeko ahana hanyuma bakabijyana mu byaha mbonezamubano sinzi niba nabyita ibyaha Ah, gerageza nk'umuntu udasobanukiwe amategeko ibyo bishatse kuvuga iki icya mbere igihe ari mu mu mu- mu cya- am- amategeko ahana ni kuvuga ko aba ari icyaha bakwita kirimineri ni ukuvuga uregwa na porokireri bi- bya- byashoboka bakakuviramo no ku- no kugufunga ariko hari igihe ari mbonezamubano uregwa n'uwo muntu wumva wamugiriyeho wamukoreye ikosa igihe icyo gihe ibi- mu bihano bagufatira akenshi aba ari guca amafaranga ariko gufunga ntabwo biba birimo ntaho bitandukaniye I- ikibazo twebwe tuba dufite nk'itangazamakuru igihe ukora inkuru iyo ari yo yose wumva yuko ikosa iyo ari ryo ryose rishobora kuviramo igifungo urumva hari igihe bigutera ubwoba bigatuma umuntu yikumira na- na- nakoresha ubwisanzure neza niyo mpamvu na- ariko ntabwo bivuze yuko tu- ntabwo bivuze ko utemera yuko eh, gusebanya ari ikosa turabyemera ni ikosa rikomeye cyane umugabo w'itangazamakuru ariko ntabwo ari ibintu byakabaye umunyamakuru afungirwa ahubwo byakemura muri mu mbonezamubano Mm. mutuye yezu ah, iki cyaha cyo gusebanya iyo mu- mu- murebye ibikubiye muri iki gitabo gishya ah, gitandukaniye hehe n'iyi ngingo ya magana abiri na mirongo itatu na gatatu ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu
Iri- iriya kuba itarimo kiriya cyo gusebanya muri rusange kitarimo bituma nibura n'abaturage dutaraho amakuru bisanzura bakatubwira uko ibintu byagenze kandi sintekereza ko abaturage benshi baba bakomoza kuri perezida wa repubulika ariko niba barashoboraga kutubwira nka rwiyemezamirimo wabagiriye nabi wabahemukiye wabambuye bikaba bya- byafatwa nk'aho bamusebeje bikaba byavuyemo ibyo ni byiza naho kuri iyi ngingo iri ikirimo eh, yo kuvuga gutuka cyangwa gusebya perezida wa repubulika iyi nayo irakomeye cyane ntekereza ko yabangamira ukuntu itangazamakuru usibye ko iry'uyu munsi ryo n'ubundi ni gakeya wabonaga hari ikintu ki- kivuga kuri perezida kitari cyiza Eh, ariko ni sintekereza ko bari bubigumishemo hari umunyamakuru mugenzi wacu sinibuka umwaka uwo ari wo oh, yigeze gukora inkuru ivuga umukuru w'igihugu nabi icyo gihe abanyamakuru ntabwo rmc rwa rwego rw'abanyamakuru b'igenzura rwari rwakabayeho abanyamakuru ubwabo nibo bicaye bashaka kose kumukatira urwanda ye niko nabyita abaturage nabo ubwabo bati badutukiye perezida byari bimeze nabi asaba imbabazi umukuru w'igihugu arazimuha asohora nimero yakurikiyeho ah, amushimira ko yamuhaye imbabazi ashyiraho ifoto ye ashaka ahantu perezida yari arimo gusuhuza abaturage abapepera urabona ko ikiganza kiba kirambuye noneho ajya munsi y'icyo kiganza arafata ibiganza bye asa n'unama imbere ya ritari inkuru iba nziza asa n'uhanaguraho icyaha iyo niyo kesi yenyine mperuka y'aho umuntu yari ashatse gusebya cyangwa gutuka perezida naho ubundi nta ni kesi ni ibintu bibaho gakeya cyane kuba bayirekeyemo of course ni uko bizeye batekereza ko hari ushobora kumutuka cyangwa kumusebya ariko ni gakeya byaba uko ntekereza ntekereza ko bitazabuza itangazamakuru gukomeza kwisanzura nk'uko ryisanzuraga gonzaga ariko nk'ibitangazamakuru byandika cyane cyane ah, ig- b- biriya biba bifitemo amapaje y'ibishushanyo ah, iyi ngingo hari ukuntu ishobora kubakumira gutambutsa ubwo butumwa iyo ni ingingo ya magana abiri na mirongo itatu na gatatu itandukanye n'iya- n'iya magana abiri na mirongo itatu na gatandatu ivuga ku gusebanya umukuru w'igihugu yego ingingo eh, yari isanzwe irimo ubundi izi ngingo ziri mu gika kirebana no kuba- no kubaha inzego za leta ntabwo ziri mu gika cya- cyavuyemo cyarebanaga na- no gusebanya ariko yari isanzwe irimo ariko ntabwo yari yanditse nk'ukuntu yanditse ubu ngubu icyayirusha ni uko hashyizeho icyo bita ibishushanyo cyangwa icyo gihe kwita katunizi Eh, eh, gukoza isoni ub- ubuyobozi n'inzego ubundi byari bisanzwe birimo ariko bon- mu- mu- mu myandikire bonetsemo icyo bita katuni naho mpamvu twasangaga ari ikibazo gikomeye cyane ko ubundi ubusanzwe ibishushanyo bya katuni ubundi bikorwa mu itangazamakuru kurusha mu baturage basanzwe kandi kandi eh, no mu- no mu- no muri petisiyo twagiye- twajyanye mu nteko twari iyi ngingo twari twayivuze yuko twifuza yuko n'ibitavamo yakwandika mu bundi buryo eh, ku bw'itabangamira itangazamakuru ariko urabona ko ntacyo bayikozeho Eh, eh, twumva yuko kubera ko imi- imiterere y'ibishushanyo ubwabyo biba bisekeje so bi- biroroshye cyane ku muntu kuvuga ko wamukoze ishoni kubera ko wamushushanyije kandi nta handi umuntu nta wundi muntu washushanywa ah, akenshi atari umunyapolitike atari umuntu uri mu nzego z'ubutegetsi kubera ko nibo bakoresha imisoro y'aba- y'abaturage nibo bagomba kugeza iwe itangazamakuru nibo bakora akazi neza bivuze ko hari ukuntu ingingo ishobora gukumira umunyamakuru wifuza gut- gutambutsa ubwo butumwa nk'urwo rugero wari utanze ariko mu rwego rw'ibishushanyo cyane birashoboka kubera ko n'ubundi urebye itangazamakuru hano mu rwanda du- hano ah, mu gu- mu gushushanya ukukumira kwari ku- kunahari n'ubundi Eh, kubera ko ni gake cyane cyangwa se ndanabibona ni gake cyane muri iyi myaka ya vuba aho usanga ubukatu bw'ikinyamakuru cyashushanyije umukuru w'igihugu cyangwa minisitiri runaka Ibyo bi- biba gake rero niba abanyamakuru bikumiraga itegeko ridahari ubu kuba hari iyo ngingo urumva kwikumira gushobora no kurengaho turumva bibangamira cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru Ah.
ariko Mm.
iyi- iyi te- iyi ngingo ni- nicyo nashaka kuvuga ntabwo n'ubu yari ihari ok yanditse mu buryo butandukanye ntabwo tuzi urugero yigeze ikoreshwa ah, mu bijyanye n'itangazamakuru Mm. Ha- ha- icyizere yuko ita- itazanakoreshwa mutuye yezu uku kwikumira gonzaga yari avuze aya magambo atagaragara muri iki gitabo ah, gishya cy'amategeko ahana wumva ko hari ukuntu abanyamakuru batangira gutinyuka kujya batambutsa ubutumwa ma- mu bi- mu rwego rw'ibishushanyo aho kugira ngo bikumire ahubwo iyi ngingo ya magana abiri mirongo itatu na gatatu ishubije ibintu irudubi hano eh, wenda sinzi niba twarigeze kubiganiraho itangazamakuru ryandika bino binyamakuru bacapa usanga abantu b'urubyiruko bari gucuruza ku muhanda ni nk'aho ryapfuye njya mpamya ko ryanapfuye niryo ryakundaga gukoresha ibishushanyo nk'ibi ngibi ugasanga eh, inkuru barayishushanyije bashushanyije umuntu bamuhaye umutwe munini cyane bamuhaye amatwi manini cyane bitewe n'icyo bashaka kumvikanisha cyangwa bagashyiraho inda nini cyane then bakamanuka amaguru bakayagira mato ibirenge bakabigira binini nk'ibya jokeri wa wundi wo ku makarita bakina ibi ntabwo byari bihari nu- n'aho watubonaga wadusangaga ku mbuga nkoranyambaga kuri watsapu babihererekanya kuri insitagaramu ubwo rero n'aho ngaho kuri insitagaramu n'ahehe hose bigiye kuhacika Eh, niho byari bisigaye dore ko itangazamakuru risohoka ku mpapuro na ryari ryi- rya- ryaragiye ryararangiye Eh, iyi ngingo rwose iki kintu cy'ibishushanyo batagishyiramo ndumva byari kuba byiza kuko biriya bintu bitanga ubutumwa kandi bikanasetsa ibintu rero bisetsa kandi bigatanga ubutumwa bikurura abantu n'ubutumwa nyine bugatambuka bukagera ku bantu benshi hano barahemutse cyane iyo bata- iyo bata- batabishyiramo ibi bya katuni Mm, eh, eh, gonzaga hari icyo murimo gukora kugira ngo ah, mukore ubuvugizi kugira ngo iyo ngingo nayo ah, leta mu- ubutaha izayitekerezeho ibe yava muri iki gitabo
Eh, kirahari icya mbere ni ukugira inama y'abanya- y'abanyamakuru yuko ah, ba- batikumira bakomeze bakora akazi kabo kubera ko turumva yuko iyi ngingo ibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru iyi ngingo yaba atubahirije itegeko nshinga ni ukuvuga yaba ifite icyo kibazo so rero ama- icyo tugira inama itangazamakuru ni uko nta muntu n'umwe wakumva akumiriwe n'iyi ngingo niba ngombwa eh, twajya no mu nkiko ariko icyo gihe ntabwo kiragira Eh, turimo turacyabiganiraho n'abanyamategeko ariko hari icyizere y'uko unakurikira ikiganiro minisitiri w'ubutabera yagiranye n'itangazamakuru yavuze y'uko igihe nta- nta- ntaboneka amahirwe iyi ngingo bazayivugurura eh, tu- tu- u- urumva dushyikize ko izavugurwa mu gihe kita- kidateze cyane ni uko i- ubundi itegeko nk'iri ngiri ritinda kuza gusubira mu nteko ariko ikindi ni uko igihe ibangamiye politiki y'ubusanzwe bw'itangazamakuru oswald yari yavuze ko eh, ah, ibintu bimwe na bimwe bigiye kuzimira ariko aho yari ashaka kubwira abatwumva yuko n- n- nibikabe nibizabe umuntu Ehe, uburenganzira bwo byandika.
kwisanzura uburuta eh, eh, buruta amategeko nk'aya ngaya kandi ah, ubundi anareba n'aba- anavuga n'abayobozi mu nzego za leta bari mu kazi kabo ubwo ni ukuvuga hari n'ibindi buryo bwinshi cyane eh, umuntu yashushanya eh, eh, ntibimugire ingaruka urakoze cyane gonzaga muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda ndetse na oswald mutuyezu umunyamakuru wa radiyo televiziyo disi mu rwanda mugume kuri telefoni reka dufate abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira ibyo bababaza reka duhere kuri sabato wirwe neza niwe neza radiyo ijwi ry'amerika uri hehe Eh, koko nk'uko bivuze nitwa sabato ndi mu mudugudu wa nyagatovu mu kagari ka nyagatovu mu murenge wa mubuga ahantu bita mu ruseri ni mu burengerazuba bw'u rwanda yego
Eh, ntabwo ngewe ntabwo ndi umunyamakuru nta n'ubwo eh, ni- nigeze negi- nkorana n'uwo mwuga ariko nkurikira ibitangazamakuru byaba radiyo byaba ibitangazamakuru bica kuri interinete cyangwa ibyandika Mm.
nshaka kubaza eh, cyane cyane nka oswaridi oswaridi ndamuzi cyane mu rwanda dukunda kumwita oswaki oswakimu Mm.
ndashaka kubaza cyane hari nk'aba- nk'abantu bagiye bakora inkuru mu- mu gihe cyashize eh, cyane cyane nk'abandikaga nko ku bitangazamakuru byandika bino by'impapuro noneho bagiye bagongwa n'ayo mategeko ba- bamwe ibyo binyamakuru byabo ntabwo bigikora bimwe bamwe barahunze abandi ba- ba- bara- ba- ba- baretse gukora ibyo bi- bitangazamakuru ngira ngo ibyo biri- birahari birazwi Mm.
bagira ngo mbaze ese ni- n'ibyo binyamakuru niba yenda byari byaragiye nk'aho banyamakuru bari baragiye baramaze ku ku- ku- ku- ku- kuregwa yuko ba- bashebeje aba- aba- abantu runaka ese ubu ngubu bashobora kuba bagaruka bakemererwa kuba bakora ndagira ngo mbabazi iyo barebye nk'imbere bo bagashyira mu nyurabwenge babona eh, nka leta ishobora kuzabemerera noneho bakaba bagaruka bakongera bagasubira gukora muri bya bitangazamakuru noneho bikemerwa bya byaha byabo bigasibanganwa kubera ko iryo tegeko rya- ryahinduwe cyangwa ryavuguruwe sabato mu kanya baragusubiza ariko nzi ko ubundi itegeko ritangira gukurikizwa umunsi ryemejwe cyangwa se ryatangajwe mu igazeti ya leta ariko abo bagenzi banjye baraza kugira icyo babivugaho hari ikindi kibazo ufite yego hari n'ikindi ngo hari ikintu kijyanye n'ubwisanzure bavugaga hari uburyo ubwisanzure mu itangazamakuru byagiye byu- bigenda rimwe byumvikana nabi bikaba nka bwa buringanire ba- bavugaga ubushize bavuga ko uburinganire bw'umugabo n'umugore u- umugore akabyumva nabi akumva yuko ubwo ari ugusiga agiye mu kabari akabwira umu- umugabo gusiga yonzi yo- akarabya umwana cyangwa kubura cyangwa yoza amasahani bamwe abagore bamwe bakabyumva nabi n'ibi by'itangazamakuru hari abanyamakuru bamwe bagenda babyumva nabi akumva yuko iyo bavuze ngo ubwisanzure mu itangazamakuru akumva ari uko ari ukwibasira nk'umuntu runaka eh, akamuvugaho ibintu runaka yego ni byiza gutangaza amakuru ku- kugira ngo abaturage bafashwe n'ubu hari n'ibyo tuba tuzi nk'abaturage bamwe badahabwa akazi abandi baturage ugasanga ntaho baba Eh, umunyamakuru ashobora kugenda akabaza umuyobozi runaka aka- akamubwira akamubwira igisubizo akamubwira ingamba zi- zafashwe ariko hari nk'umu- nk'umunyamakuru utirirwa ajya no kubaza umuyobozi runaka nk'uko abaturage bamutumye ariko umunyamakuru agahita ajya kuba kuri radiyo cyangwa mu bitangazamakuru agahita agaragaza ko wa muyobozi ntacyo ashoboye wa muyobozi yananiwe gukemura ibibazo abaturage ndetse bikagaragaza nko ku- nko kumwandarika kandi itangazamakuru rigera ku bantu benshi mu by'ukuri abanyamakuru bajye bashishoza bumve yuko niba ari uku- ari ubwisanzure mu itangazamakuru ari ugushishoza apana kwigasira umuntu ngo ni uko yenda umuntu afi- ufite baba- bashobora no kugira ibibazo byo mu miryango ku ruhande Sa- Sabato- bijyanye n'ubuzima bwite ariko akabishyira mu itangazamakuru sabato urakoze cyane ndibaza ko urimo kwibaza ah, niba itangazamakuru ridashobora gukoresha nabi ubwisanzure bahabwa n'amategeko nicyo ushaka kugeraho yego ni icyo rwose ndi kubaza Ura- urakoze cyane mu kanya baragusubiza reka mfate na jean bosco wiriwe neza Mwiriwe neza Ah, uri hehe ni kigali mu rwanda ikibazo cyawe ikibazo nshaka kubaza abo batumiye baravuga ngo kwisanzura kw'itangazamakuru mbega hariho abamenyeshamakuru bagenda gushaka inkuru ahantu bakabaka ibyangombwa byabo iryo tegeko rije kubamarira iki cyangwa se iryo tegeko ntirije ku- ntirije gukumira abamenyeshamakuru ikibazo cyanjye cyari cyo murakoze reka duhere kuri mutuyezu ngira ngo niwe bavuze mu izina hanyuma na muganwa aze kugira icyo avuga kuri ibyo bibazo bya sabato na jean bosco bwana mutuyezu arakoze cyane sabato eh, yavugaga guhunguka kwa bariya abanyamakuru bahunze barimo nka ba Charles kabonero ba gasasira jean bosco ba nelson gatsimbazi Eh, ntabwo nibuka neza ibibazo byari bari buri wese yagiye agira mbere uko agenda ntekereza kandi ko gonzaga bizi neza kundusha Eh, nibuka gusa ikirego nelson yari afite mu karere ka mm, ka- ka- ka nyarugenge Sinma- sinibuka niba bihura neza n'ibijyanye no gusebya abayobozi bakuru b'igihugu kuko nicyo cyagumyemo ariko usebeje abandi bantu eh, bajya kukurega urubanza rukaba eh, mbonezamubano ugacibwa amande kandi burya iyo utsinzwe eh, sosiyete ikabimenya ko watsinzwe nacyo ni igihano abakwizeraga burya eh, baragabanuka hanyuma yanavuze ku bijyanye no gukoresha nabi ubwisanzure Ah, ibyo byo birahari hari abanyamakuru usanga basa n'abashaka gukoresha nabi eh, mikoro bafite kamera se ikaramu kuko bandika ugasanga hari abo bahoza ku nkeke wenda bashaka indonke izi n'izi kuri bo ibyo ngibyo nabyo bazajya babikora bazajya babihananirwa mu buryo mbonezamubano cyangwa se n'urwego rwacu rw'abanyamakuru bigenzura rubahane nabivuze ngo iyo uhanwe kabisa na rubanda na bagenzi bawe bakagucyaha ubutaye icyubahiro nacyo ni igihano gikomeye cyane mbere y'uko gonzaga agafata ijambo akanyunganira kuko ndumva binanabindusha nagira ngo gatoya kuri ya ngingo ya magana mirongo itatu na gatatu edi tu- nyivugeho ko inyuranye n'iby'igihugu gishyira imbere kuko igihugu gishaka ko abayobozi bajya babazwa inshingano bya bindi bita accountability none iyo iri tegeko risohotse risa n'irikingira n'iririnda ku buryo bukomeye abayobozi bakuru b'igihugu bizagora ko itangazamakuru ribakurikirana riba- ribe- ijisho ryabo ribareba kugira ngo birinde kuba bagira ibya rubanda basesa birinde kuba bakoresha nabi ububasha bwabo iyi ngingo mu by'ukuri inyuranya n'iriya politiki ya accountability bigisha cyane hano mu rwanda Ari- ariko Eh, ah, contact- mut- mutuyeye umuntu ashobora kwibaza gu- ah, gu- kubakurikirana no kubakoza isoni ni ibintu bibiri bitandukanye biranyuranye ariko iyo bakajije ibihano gutya kandi bakababuza kuba babi- bakora inkuru zishushanyije kuko simvuze ko bababujije ushobora kuyikora eh, bakurega mm, ugatsinda kuko bashobora kukurega ati washushanyije nabi uko ntari urumva ah, ukamutsinda wenda ariko iki niyo gihari gituma wa munyamakuru asa n'uwigengesera nabe ikindi kandi ushobora gukoza isoni umuyobozi kubera nawe ibyo yakoze muri rusange biteye isoni dufate urugero niba yariye amafaranga yagira inka urumva ukabivumbura ukabishyira ku karubanda isoni ubu ah, ubuzima ukojeje da nubwo ibyo aba yakoze nyine ubwabyo bisanzwe biteye isoni ariko kuba batari babizi nta soni yari afite iyo bimenyekanye isoni ubuzima ukojeje So, iki kintu ki- ki- ki- kirimo tena wa mugani w'aba wa- bavuga igiswahili hari n'indi zindi ngingo hano zirimo zo guhindura amashusho wafashe i- ndizera ko turi bubigereho Eh, ni ingingo y'ijana na mirongo itanu na karindwi Eh, gonzaga yanyakira kuri biriya bibazo batubajije gonzaga
Eh, murakoze cyane eh, ibibazo bya sabato icyo nabivuga ni uko eh, eh, ni- eh, abanyamakuru bagiye bahunga akenshi ibibazo byabo wavuga ko byari ibya politiki ni ukuvuga bake mu bibazo byabo bya politiki hagataha eh, na- nta cyabuza kuri itangazamakuru kuyeho eh, urubanza rwa nelson gasimazi we yari ya- ru- na urwego rwari rujyanye n'ivangura kandi urukiko rwarufasheho umwanzuro sinzi uko byagenda atashe kubera ko hari no gukatirwa ariko na mbere yaho hari izima- izindi maze zagiye ziba ziba wibuka urubanza rwa- rw'umusesho na na depite polisi deni aho umusesho Yego.
wa- watsinzwe bakawu- bakawucanja mu ifaranga rimwe niba nibuka neza eh, i- Eh.
i- imanza zagiye ziba kandi ah, naho bi- na- na kenshi ntabwo bajya bafu- ntabwo bajyaga bafunga abanyamakuru ariko ibinyamakuru byafunzwe muri bibiri na cumi akenshi ni uko eh, eh, politiki yari yari iteye icyo gihe eh, yatu- yatumye bifunga n'abanyamakuru bagahunga igihugu Eh, ikindi navuga ni uko itangazamakuru ya kiriya gihe mu myaka umunani iri- irenga hahindutse ibintu byinshi cyane ubu icyo gihe itangazamakuru ryarigezweho ryari- ryari- ryarerewe ku mpapuro ubu ngubu itangazamakuru ryo ku mpapuro eh, ririmo rirazimira itangazamakuru ryagiye kuri interineti kandi havutse ibitangazamakuru byinshi cyane birenga ijana byandikira kuri interineti ni ukuvuga yuko eh, uburyo bw'abanyamakuru ku- kwisanzura ubu burahari ahubwo ni ukureba iryo tangazamakuru bafite barimo bara- bararikoresha iki ku bijyanye no- no- no no gukoresha nabo ubwisanzure eh, itangazamakuru rifite ni nayo mpamvu hariho urwego rw'abanyamakuru bigenzura unarebye no mu itegeko ry'itangazamakuru inshingano nyamukuru y'uru rwego ni ugu- ni ukurinda rubanda kugira ngo itangazamakuru ridahohotera abaturage niho hantu hambere eh, umunya- umuturage yumva itangazamakuru ryarengereye eh, ya- yajyana eh, ikirego cye eh, hakaboneka amahame agenga umugabo w'itangazamakuru arahari niyo mpamvu a- a- anabuza n'abanyamakuru gukoresha nabi eh, ubwisanzure buhabwa n'amategeko Eh, ku bijyanye no kwa- no kwaka ibyangombwa abanyamakuru i- iri tegeko ntawe rihuriye n'i- n'ibyo ngibyo iri tegeko ni igitabo cy'amategeko ahana Eh, hari hari andi mategeko ajyanye na n'itangazamakuru hari n'andi mategeko ajyanye ni- ni- n'imikorere y'inzego z'ubutabera cyangwa eh, polisi n'ahandi ubu ngubu hari aho hari icyo biteganya yuko umunyamakuru ashobora kwamburwa ibi- ibyangombwa i- by'akazi igihe ah, ha- i- ubu- ubu- ubundi nta- nta muntu nta muntu wakabaye amwambura ibyango- ibi- ibyangombwa by'akazi keretse hari aho bafite eh, u- u- inzego eh, zi- zishaka ibyo bikoresho zifite icyemezo cya porokire ku rwego rw'igihugu nubwo tuba twumva yuko i- iyo bi- bi- ngingo biri muri kimino porosijya ariko binyuranyije na- n'itegeko ry'itangazamakuru aho rivuga yuko umunyamakuru ibyo- ibikoresho bye yab- ashobora kubyamburwa n'urukiko nabyo twabiganiriyeho kugira ngo itegeko ry'itangazamakuru eh, igihe rizavugururwa tuzareba ukuntu bizagenda ariko eh, i- i- i- iki- iki- ikindi twishimira ni uko imikorere myiza iri hagati y'itangazamakuru na polisi y'igihugu ni uko iki kibazo igihe kibaye gikurikiranwa eh, bwana bwangu kandi hari no- n'inyigisho zikorwa kugira ngo inzego z'umutekano kubera ko mu gihe cyashize byarabaga cyane cyane nk'abakameramani ukabona bamukubise bamu- bamuha telefone Bira- biragenda bikika kubera ko hari inyigisho zihabwa eh, a- a- a- a- abantu bakora mu nzego z'umutekano kugira ngo bubahe akazi ka- k'abanyamakuru
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi umuntu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi umuntu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi umuntu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Ah, reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika reka duhere kuri michel wiriwe neza komera komera mwiriwe mwiriwe yego ndakumva neza ndakumva neza edi muraho neza turaho ikibazo cyawe ngewe mfite akabazo nshaka kubaza osurakimu Mm, osurakimu uraho amaze kubidusobanurira neza atubwiye biriya bishushanyo byo nakwita karikatire ukajya kubona ukabona umuntu wamushushanyije n'inzu igeze aha ngaha umuntu ugeze iriya ibirenge bigeze iriya ariko bafite icyo bashaka kuvuga kuko ngiye ndibuka cyangwa ngisoma najyaga mbona amakarikatire ya ba jimi kariteri ya ba gorubacevu ya ba ndeyani ariko nkabona nta kintu bikwiye mu binyamakuru mpuzamahanga none ndagira ngo mbaze hose wakina aho baba bajya kuhagarika biriya binyamakuru n'ibyo bishushanyo kuko baba bahamya ko babihagaritse nta kintu babonyemo ako ni akabazo ka mbere akabazo ka kabiri mbega mwita hari ikintu mwasaga cyangamiye bagira gutya bakivanaho igiki none mu Na- itegeko rishya Na- ntabwo- hari ikindi cya kabamba mwavuze bashyizemo Eh.
ntabwo ngiye gusubira mu ngingo z'amategeko ntabwo nabishobora Mm.
mbese hose wakimwe ahubwo ntabwo mwanze umunani mugatora karindwi mbese noneho murateganya iki murakora iki kugira ngo mwongere mugende mwumvikane n'inteko ishinga amategeko naho ngaho murwanya natwe atari ukuharwanya mwumva mufite ingingimira wongere hasubirwemo mukore umurimo wanyu mutabangamiwe ariko nanga mutabangamiye mutabangamiye abandi murakoze cyane wasuwakimu murakoze cyane edi Urakoze.
mugire umugoroba mwiza urakoze michel reka dufate na john peter wiriwe neza
yego uri hehe karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ikibazo cyawe ikibazo cyanjye hari nk'abanyamakuru bajya kwenda ku- gushakisha inkuru nk'ahantu Mm, bak- bakagerageza kuyibima bakavaho banakubitwa bakaburwa n'ibyaho nk'uko nabyumvishije mm.
ababikora babifitemo babigizemo uruhare bazajya bahanwa cyangwa bazajya bazajya babandikaho inkuru nk'uko nk'uko bimeze nyine Ura- urakoze cyane Ah, ndibaza ko icyo peter ashaka kuvuga nk'uwo munyamakuru wakubiswe hanyuma yarangiza cyangwa se yimwe amakuru yarangiza ah, akajya kwandika wa muntu icyo gihe bishobora gufatwa nko gukoza isoni uwo muyobozi bwana muganwa kuri icyo kibazo
ubundi gukubita umuntu ni icyaha kandi ngira ngo birahanirwa U- uzakubita umunyamakuru nta nubwo gukubita umunyamakuru gusa n'undi muntu wese wakubita agira ngo inzego z'ubutabera zakaba zikurikirana kandi natwe tubimenye gutyo twa- twagira uruhare rwacu kugira ngo eh, tu- tu- tu- ture- tu- dukurikire kugira ngo inzego zibishinzwe zihane uwo muntu akurikiza amategeko icya kabiri hari itegeko ryo kugera ku makuru naryo rimaze imyaka ubu imyaka itanu iri- ritegeka abantu bose bafite amakuru mu nyungu rusange cyane cyane abakora mu nzego za leta cyangwa mu masosiyete akomeye ko batanga amakuru banakohereza abanyamakuru Eh, eh, eh, akenshi hari uburyo igihe umunyamakuru yimama amakuru uburyo yakoresha kugira ngo a- a- agere ku makuru byihuse cyane Eh, hari michel ibintu yavugaga turakora iki kugira ngo hagire igihinduka Eh, eh, turabona tuzakomeza gukora ubuvugizi no gusobanura no kureba uburyo amategeko yasobanuka neza ku buryo igihe icyo ari cyo cyose eh, eh, igihe icyo ari cyo cyose eh, habonetse itegeko ryo mu mu nteko ishinga amategeko rirebana n'umwuga w'itangazamakuru ibitekerezo byacu bya- bya- byakumvikana kuba rero na minisitiri w'ubutabera yarafashe umwanya akaganira n'abanyamakuru biturutse ku byari byamaze kuvugwa kuri izi ngingo urumva ni ibintu bigaragaza yuko hari ikirimo kugerwaho ni ukuvuga ibitekerezo abaturage bafite n'abanyamakuru bafite birumvwa ubu ni ugukomeza kubiganiraho Mm. Ah, Mm.
O- Os- Oswa- oswari cyane nawe gerageza uvuge ku byo louis michel yari akubajije hanyuma ni- niba hari n'icyo uvuga kuri ibyo peter yara- yabajije nawe okay reka nanjye asuhuze uriya musaza wari michel wari hakurya ku kamonyi eh, akunda ibiganiro byacu hano i kigali yavuze ati mwanze umunani mutora gatanu ubu biratwe- biranyereka yuko dukeneye kubwira abantu ibikubiye muri iri tegeko bakumva yuko ibiri eh, birikubiyemo ubu ngubu byoroshye kurusha ibyari biri mu ryaribanzirije ntabwo twanze umunani ngo dutore karindwi ngo twanze karindwi ari dutore umunani sinzi uko ikinyarwanda yavuze biroroshye ibi ngibi birimo hano ni uko turi kubijyaho impaka biroroshye rwose ugereranyije n'ibyari imbere gusebanya byari byavuyemo umuturage uwo ari we wese yashobora kujya kukurega mu rukiko bakagufunga igihe byaba biguhamye agushinja ko wamusebeje ibisigayemo ni ibijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu bo hejuru n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu ibi biroroshye abyumve ntagire ngo hari ikibazo kinini dufite n'uduce dusigayemo yego tuzakomeza dukora ubuvugizi dufatanyije n'amashyirahamwe yacu turebe ko byakosoka icyo dukora dukora cyo ndumva gonzaga kivuze naho ibijyanye n'umunyamakuru wakubiswe yagera kuri mikoro cyangwa mu gitangazamakuru cye akandika kuri wa muntu wamukubise ashobora kwibeshya nawe agakora ibibi ariko sinzi ibibi yakora kereka ari umuyobozi nawe uri mu kazi akamusebya ariko igihe uwo muntu koko yamukubise ibimenyetso bihari nta mpamvu yo kujya kumwandika nagira inama uwo munyamakuru gutuza ntakoreshwe n'umujinya hanyuma ikindi kandi muri ethics mu bijyanye n'umutimanama wa kinyamwuga mu itangazamakuru igihe inkuru ifitanye isano nawe ubwawe ntabwo ari byiza kuyandika ntabwo byemewe n'ifitanye isano na mwene wanyu wahangayitse wahangayikishijwe biba byiza uyihariye umuntu utayifitemo inyungu utayifite udafite icyo apfana n'ibyaba n'uwagiriwe n'uwahohotewe akaba ariwe uyandika ibyo ni amahame y'itangazamakuru ryacu hano mu rwanda ndetse na mpuzamahanga oswaldi wigeze kuvuga ku byaha bibangamira imibereho bwite y'abantu aha hari nk'ingingo wakomojeho zirimo ingingo y'ijana na mirongo itanu na karindwi gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye n'uko byafashwe hari ingingo y'ijana na mirongo itanu na gatandatu igira iti kumviriza ibiganiro gufata amashusho cyangwa kubitangaza n'izindi zikurikiyeho umuntu akibaza nk'itangazamakuru ricukumbura kenshi na kenshi ntabwo baba bifuza ko bimenyekana ko barimo gucukumbura inkuru runaka icyo gihe bagasabwa nko gufata amashusho mu ibanga aya mategeko nta kuntu azabangamira abo banyamakuru bikiri umushinga ndibuka ko twigeze guhurira na gonzaga mu kiganiro kuri televiziyo tivi wani niba nibuka neza gonzaga aranyibutsa izi ngingo nazo ziri mu zo twifuzaga ko zivamo kuko nk'uko ubivuze itangazamakuru ricukumbura ari naryo rikora neza bya bindi twahoze twita akawuntabiriti kubaza abayobozi inshingano kuko ubundi akamaro k'itangazamakuru ni nk'ak'imbwa mu rugo iyo umujura aje iramuka babyita ni waci dogu roro ofu de midiya hano rero biri gupfa iyi ngingo y'ijana na mirongo itanu na gatandatu n'ijana na mirongo itanu na karindwi irabyica ariko reka mbere kuri ijana na mirongo itanu na gatandatu tujya tubona ku mateleviziyo mpuzamahanga ibintu bafashe bakavuga ko kamera yari ihishe hideni kamera hano rero ubu ntabwo dushobora kuba tubyemerewe ushobora kubikora rwose bikakubyarira amazi ibisusa bikakubyarira amazi hano gufata ifoto amajwi cyangwa amashusho cyangwa kubitangaza nyirayo atabiguhereye uruhushya ni inkuru nyinshi inkuru ziri sensitivu zubaka igihugu zitamaza abantu bangiza umutungo wa rubanda akenshi ziba zafashwe amashusho yazo n'amajwi yabyo aba yafashwe muri ubu buryo none iyi ngingo irimo ifite rwose n'ibihano guhanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu kandi kitarenga umwaka umwe ugatanga n'ihazabu ya miliyoni itari munsi ya miliyoni kandi cyakora itarenga miliyoni ebyiri aha iki kintu nacyo bagombaga bazadufashe natwe tubafashe dore ko cyavamo iyindi ni ingingo y'ijana na mirongo itanu na karindwi nk'uko wari umaze kuyivuga gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye n'uko byafashwe umuntu wese utanga n'uko byafashwe kandi urabizi edi iki kiganiro nimujya kugisubizamo hari ibintu bimwe muri buvanemo kugira ngo kibe kigufiya haboneke umwanya w'ibindi icyo gihe si twajya kubarega ngo mwatangaje ibintu ko tutabibabwiye inama nyinshi tujyamo ibiganiro duhabwa n'abategetsi n'abategetsi turataha tukagabanya tugafata nk'utw'ingenzi ibi rero nabo bashobora kubyuriraho bati no mwatangaje ibintu bitari mu mwimerere nk'uko twabibahaye iyi ngingo nayo rero iratu- irabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru dore ko icyaha kiguhamye wahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu eh, ariko kitarenze umwaka umwe byonyine gukatirwa hejuru y'amezi atandatu ubu u- u- hari eh, uburenganzira eh, bwa gisivili utakaza izi ngingo nazo ziraremereye sinzi icyo gonzaga zivugaho izi ngingo tu- tu- twazigiyemo akandende ubundi bi- birumvikana yuko kuba ah, hari leta ishaka kubungabunga ah, icyo wakwita uh, uburenganzira bw'abaturage harimo purayivesi biranumvikana ariko akenshi mu itangazamakuru dushingira yuko igihe harimo inyungu rusange igihe habayemo inyungu rusange ubwise purayivesi y'umuntu iba ita- iba ita- iba itakirimo kubera ko niba u- umuntu arimo gukora icyaha cyangwa arimo eh, gukora ibintu binyuranye rero hagomba gukoreshwa uburyo itangazamakuru eh, eh, eh, rifite rishobora gucukumbura rikageza ku baturage ibyo biba byabaye kubera ko inyungu rusange yagaragaye icyo twazivuga ni uko ah, ni igihe zizakoreshwa mu buryo bubangamiye itangazamakuru tuzasaba nyine inkiko zibifitiye ububasha kugira ngo zisobanure aho izi ngingo mu kubungabunga uburenganzira bwa- bwa muntu bw'ibanga ry'umuntu ariko bitakuyemo uburenganzira bw'itangazamakuru eh, no gutanga igitekerezo Mm.
Mm.
urakoze cyane edi Ye- yego Eh, mbere yo gukomeza wenda wakira abantu Mm.
hari indi ngingo y'ijana na mirongo itanu na kane ivuga gusabya mu ruhame imihango y'idini Mm.
muri iyi minsi hano i kigali inkuru zandikwaga zose zavugaga ku mugabo witwa ah, apotre dr gitwaza paul Mm.
A- a- hari si we wenyine hari n'undi mugabo witwa bishop rugagi Eh, ah, ndetse na rgb iherutse gusohora uh, itangazo riburira abaturage kudashukwa n'abanyamadini ubwo rero iyo tubisesengura dushobora kugira gutya tugasitara ugasanga turezwe gusebya mu ruhame imihango y'idini ubwo iyi iyi ngingo nayo ifite ukuntu i- ibuza abaturage kwisanzura natwe ubwacu abanyamakuru urakoze cy- ni Eh, ni ingingo y'ijana na mirongo itanu na na kane kane ne- ijyanye no gusebya mu ruhame imihango y'idini ubwo turazigarukaho ah, wenda n'abakunzi bacu hari byo ah, bifuza kongera kubabaza reka duhere kuri ku bw'imana wiriwe neza neza edirwemo uri hehe ni mu rwanda mu majyepfo ikibazo cyawe mu karere ka kamonyi ikibazo cyawe
leta mba nisubiza abo batumirwa twakiyemo twaridi Mm.
na gonzaga twari duwe turamenyeranye kuri radiyo cyane njye nkunda ku- nkunda kuvuga na konde umutipe w'ingamba mu karere ka kamonyi ndumva ari umusitari none nagira ngo mbaze nagira ngo mbaze Mm.
iryo tegeko ryari ryahindutse none buriya atari imwe mu rwanda yafunzwe kubera amakosa y'umunyamakuru wayikoragaho yitwa ubuntu butangaje amazing grace Mm.
none hari ukuntu cya- byagaruka bikahabwa nk'imbabazi cyangwa se wenda n'umunyamakuru wakoze iryo kosa wenda akaba ariwo wakurikirana wenda iyi radiyo we akaba yakwemererwa gukora bitewe n'uko umunyamakuru ariwe wakoze iryo kosa akaba ari gukurikiranwa akaburana cyangwa se akaba yahabwa imbabazi urakoze kubw'imana ubwo icyo kibazo niba oswald mutuyezu cyangwa gonzaga muganwa bagisobanukiwe neza baraza kugu- kuguha igisobanuro kuri cyo ariko reka dufate na iradukunda mwiriwe mwiriwe mwiriwe uri hehe iradukunda Eh, nk'uko nabibabwiye nitwa cyusa iradukunda olivier moise ndi ikiyanza Mm, ikibazo cyawe Eh, mu by'ukuri si ikibazo ahubwo birasa nk'uko nko kugaragaza uko mbibona iri tegeko rishyashya Eh, iri tegeko ri- iri tegeko mu by'ukuri rivuguruwe cyangwa se iki gitabo cya criminal procedure kirasa naho eh, kigaragaza ko eh, iyo urebye nk'ahariya bavuga y'uko gusebya abayobozi bi- eh, bizajya bikurikiranwa eh, ari crime ari icyaha gikurikiranwa n'ubushinjacyaha n'iki hanyuma eh, gu- gusebya umuturage bikagenda bikajya eh, mu- mu- mu- mu byaha mbonezamubano usanga bisa n'aho eh, ari ugukingira cyane eh, abayobozi cyangwa se ubuyobozi inzego bwite za leta Eh, cyane ko ubona ubundi ubusanzwe eh, bis- biba bisa n'aho eh, bi- bi- bijya gukumira abanyamakuru cyangwa se biba bisaba bijya nko gusaba abanyamakuru kwibombarika cyane igihe bagiye
gukora inkuru ku buyobozi kandi ubundi umunyamakuru yakabaye ahantu hose yaba agiye gukora inkuru ku muyobozi yaba agiye gukora inkuru ku muturage yakabaye afite ubwisanzure noneho wareba ukabona bakabaye iyo ngingo igaruka ku buyobozi yakabaye itarimo kuko niba ufashe umuyobozi wibye ibya rubanda ukamushushanya afite uruda runini tekereza yuko ibyo ngibyo bitakabaye biba ari ikibazo kuko nabyo ni ubundi buryo bwo gusa naho umuntu amugaya niba ufashe umuntu runaka muri ibi ngibi by'amadini umuntu wariye amaturo ya rubanda umuntu wagize gute bikwiye kuba bigaragara ko bikwiye kuba bigaragara ko umuntu akora inkuru yisanzuye yego wenda ntabwo nabashyigikira abanyamakuru yuko bazajya bakora inkuru zisebanya ariko birasa naho barimo gukingira abayobozi cyane noneho ahubwo bikagaragara ko abaturage bo donke babaye rubanda bo bashobora gukorwaho inkuru mu buryo ubwo aribwo bwose hanyuma bikajya mu nkiko zisanzwe ariko kubera yuko ari abayobozi kubera ko ari abayobozi ugasanga babakingiye cyane urakoze iradukunda kuri ibyo bitekerezo byawe gonzaga hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo bya iradukunda ndetse hari n'ikibazo cya kubwimana yabajije kijyanye ngo n'umunyamakuru cyangwa se na radiyo amazingi Grace
ikibazo cya kubwimana ntabwo nacyumvise neza ariko ibijyanye na amazingi Grace byo ndabizi narabikurikiye ku buryo yageze n'aho bayihagarika akenshi bijyanye n'uko ubuyobozi bwa radiyo amezi Grace bwanze kubahiriza ibyo bwasabwaga n'inzego zishinzwe kugenzura itangazamakuru ku buryo urwego rw'igihugu rushinzwe gutanga lisansi z'ibitangazamakuru ari rura babihagaritse ariko icyo nzi biri mu rukiko barareze ubu urukiko ruzabifata imyanzuro umuyobozi wa radiyo yareze urwego rw'abanyamakuru b'igenzuranya ngo na rura yabanje gusaba yuko bahita bayisubizaho urukiko rurabyanga uravuga ariko ruzabyumva mu bizi reka dutegereze bizava muri urwo rubanza ku bijyanye n'ibya iradukunda cyusa ndemeranye nawe ahenshi urebye usomye iri tegeko ryose cyangwa n'amategeko menshi ari mu rwanda forosofe ari forosofe igaragaramo igaragaramo cyane yuko ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bugomba kubahwa bugomba gutinywa bugomba kutavugwaho cyane nubwo hari politiki yo kugira ngo habe icyo bita taransiparensi na akawuntabiriti kugira ngo abaturage babaze ubuyobozi ibyo bakora amategeko yacu aracyagaragaramo iyo mitekerereze y'uko umuntu uri mu butegetsi cyangwa inzego z'ubutegetsi ziri hejuru y'abandi bose kandi twebwe twumva yuko muri demokarasi umuntu wese watowe agomba kubazwa n'abamutoye ibyo akora niba bigeraho niba atabigeraho yabigeraho bakongera bakazamwongeza manda yaba atabigezeho bakamunenga ahubwo bagatora undi rero akenshi ibyo nuza avuga nibyo ariko icy'ingenzi ni uko akenshi amategeko aba ahari ariko mu migirire uko ashyirwa mu bikorwa ari ikintu cy'ingenzi abantu bakagendeyeho urugero nk'uwo nagutanga ni uko itegeko ryo gusebanya nubwo ryari rikiri mu gitabo cy'amategeko ahana mu myaka itanu ishize urwego rw'abanyamakuru bigenzura leta ntabwo igeze ijyana urubanza na rumwe mu rukiko ahubwo yoherezaga abantu mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ni ukuvuga politiki yo yari yarateye imbere kuruta amategeko rero na hano hari aho ngewe mfite icyizere y'uko politiki y'igihugu iri imbere kurenza amwe mu mategeko dufite ku buryo bigoye cyane kugira ngo azashyirwa mu bikorwa cyane cyane nk'aho ngaho uvuga ngo washushanyije perezida wa repubulika washushanyije depite byaba bigoye byaba ari n'ikiguzi gikomeye cya politiki ufasha umunyamakuru ukamufunga kubera ko yashushanyije umuyobozi runaka bwana mutuyezo ari cyo wongeraho ku byo muganwa yari avuze ibyo gonzaga avuze icyo nafasha wenda ni ukugira ngo abateze amatwi voa babyumve kurushaho aravuga ati politiki yateye imbere kurusha amategeko urwo ni ururimi rudashobora kumvwa n'uwo ari we wese ni ukuvuga ngo abayobozi b'igihugu barareba bagasanga gukurikiza inyuguti ku yindi ibiri mu itegeko byasubiza inyuma uko igihugu abaturage bakiyumvamo uko amahanga abona igihugu hanyuma bimwe na bimwe bakabyirengagiza ndumva ari cyo yashaka kuvuga hanyuma ku cya mezingi ho niho namwunganira uriya mu bavandimwe bakibajije yashakaga kumvikanisha ko ubwo gusebanya byavuye mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha bikajya muri mbonezamubano amazing grace yakwiye gufungurwa ntaho bihuriye kereka iyo aba uriya mu pasiteri niba ari umupasiteri niba ari umuvugabutumwa wakoresheje nuza amazing grace radiyo ubuntu butangaje agasebya akibasira abagore yaba yararezwe akabifungirwa kandi niba yaba yarabifungiye harakurikijwe amategeko ariho icyo gihe sinzi ko byari byanditse amategeko atangira gukurikizwa umunsi yasohotseho wabivuze edi ameze ntabwo ameze nka retroviseri z'imodoka nta tureba nyuma afite ahubwo agira utureba mbere gusa ni ukuvuga ngo nabwo yari bugumemo ameze ngo urese rero icyo yazize yazize ibintu bitajyanye n'aya mategeko ari mu gitabo yari imbonezamubano yaba ari mpanabyaha yazize kutumvira abayemereye gukora hanyuma sinzi niba hari ikindi anagifite kuvuga hari ikintu nanavuze kuri iyi ingingo y'ijana na mirongo itanu na kane ivuga gusebanya mu ruhame imihango y'idini harimo akantu kavuga ko igihe ubikoreye aho iryo dini rikorera aribwo kiba ikibazo ariko ingingo y'ijana na mirongo itanu na gatatu ivuga kubangamira imigendekere myiza y'imihango y'idini bakavuga ngo umuntu wese ukoresha kiboko ibitutsi cyangwa ibikangisho agahatira cyangwa akabuza umuntu umwe cyangwa benshi gukurikiza imihango y'idini cyangwa guteranira mu mihango y'idini ryemewe n'amategeko ibintu nk'ibyo ngibyo aba akoze icyaha kandi duhafite amadini hano mu rwanda arimo kwiba abaturage ababuza kwikorera imirimo ababuza rimwe na rimwe no gukurikiza gahunda za leta twebwe abanyamakuru cyangwa abandi baturage nitubaha mikoro bakabinenga bashobora kubibazwa na leta ubwayo ndabona isa n'iyiteze umutego kuko ibi biranyuranya n'itangazo nanone rgb iherutse gusohoka kuko amadini atemewe yagombye ubwayo kuba yarayafunze ntabwo byayisaba kujya kubwira abaturage ngo mushishoze mutazashukwa n'amadini yateye n'abanyamadini bateye ibyo abantu bamwe muri iyi minsi bita ubujura bwitwaje imana ibi nabyo ni ibyo gusesengura ukuntu edi sohari denise ko batari bugushinje gusebya mu ruhame imihango y'idini nta dini na rimwe navuze izina
urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika joseph wiriwe neza mukomere mukomere di rwema uri hehe ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ikibazo cyawe ndamukiriza abatumire barakumva
akabazo mfite nshaka kubabaza iyo barebye gukora umwuga w'itangazamakuru mu rwanda babona byoroshye urakoze joseph reka dufate na jean claude wiriwe jean claude uranyumva
ndakumva gatanu kuri gatanu ikibazo cyawe uri hehe yesi ndingoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mudugudu rema ya mbere ikibazo cyawe by'umwihariko ndaje gushimira wowe rwema na suwaridi mwatumiye muri iki kiganiro
ikibazo cyawe mbabwire nagira ngo nanjye ntunganye mu bya mugenzi wanjye ikibazo yarabajije ni byo kuko umwuga w'itangazamakuru muri iki gihugu ni umwuga udufitiye runini nkatwe abanyarwanda muri rusange ariko se bagomba kureba se itangazamakuru rigeze ku iyihe ntego ese rigejeje iki ku gihugu ese rimariye iki gihugu ko ahenshi usanga hari nk'ahantu hajya ugasanga bari kubapfobya cyane ku buryo bageze bashaka no gufata amakuru ugasanga bari kuyabimba nk'abayobozi buriya bababona wenda icyo cyaba kitari imbogamizi ku itangazamakuru cyane muri rusange urakoze jean claude bwana gonzaga umuganwa n'ubwo ibibazo bitajyanye ahanini cyane cyane n'insanganyamatsiko twavugagaho hari icyo wabivugaho mu magambo make cyane twegere tugera ku musozi joseph ntuzasabigeze kubivuga yuko iri tegeko ryatanze byinshi byiza niba utarimo kujya impaka kubera ko urebye gusebanya muri rusange hariho hariho n'indi umuco igika cyose cyavugaga ku byaha by'itangazamakuru nicyo bakwita puresi ofesi cyose cyavuyemo ni ukuvuga yuko aho dukorera umwuga harakomeza kugenda hamera neza ariko se biroroshye ntabwo byoroshye akenshi dukunda kuwita umuhamagaro kuruta akazi ni ukuvuga umuntu ujya mu itangazamakuru aba agomba kwigomwa ibintu bimwe na bimwe ntabwo habamo amafaranga menshi ariko igihe ubikunda bigenda neza biragoye ariko birakorwa nayo mpamvu itangazamakuru hari abanyamakuru barenga igihumbi bari gukora umunsi ku wundi ku bijyanye n'ibibazo bya jean claude ku bimana amakuru akenshi abantu bimana amakuru abenshi ni abantu batifitiye icyizere abatazi umutungamikoro akumva kuvugira kuri radiyo cyangwa televiziyo akagira ubwoba abandi ni abafite icyo bahisha rero umuntu udafite icyo ahisha kandi yifitiye icyizere nta mpamvu n'imwe yamubuza gusobanurira abaturage ibyo akora agiye mu itangazamakuru kandi hari itegeko a- abenshi batanzwe kuryumva bakaryubahiriza hari abatarabyumva ariko kubera izo mpamvu navuze haruguru ni uko tubitekereza oswald hari icyo wongeraho iki cya jean claude ngoboka gonza kivuze neza nta- ntabwo nkigarukaho cyabimana amakuru hanyuma iki cya joseph cyo kuvuga ko umwuga ari amaburakindi ngewe ni umwuga nkora nk'umuhamagaro nk'uko gonzaga bivuze ejo bundi nagize ibibazo bya n'abayobozi babo nakoreraga numva nshatse kureka itangazamakuru nabona abamama abakecuru abantu ba- bize amashuri kugarukira nka pirimeri batosadi wari umwarimu wacu none twakubuze tubigenze dute nkaryama nkabaza nyagasani ubu ntiwari warantoye kugira ngo ngire icyo marira abantu ese mbizemo cyangwa mbigumemo niyemeza kubigumamo ubundi nkakomeza gushakira imibereho ahandi ariko aho n- undi ubu ngubu ntekereza ko ibintu bizaba byiza kurushaho kandi na mbere byari byiza ikibazo ni abantu usanga batabibona neza ibitangazamakuru ikibazo ntabwo ari aya mategeko ikibazo nta nubwo ari politike eh, ikibazo ni uburyo ibitangazamakuru biba biyoboye naho ubundi uyu mwuga uraryoha utanariho igihugu sinatekereza ko cyabaho n'uyu muziki abahanzi ba- ba- ba- usanga barabaye abasitari nitwe tuba twabibafashijemo ntabwo twabireka tuzakomeza tubikore kandi tuzakomeza bituryohere byanze bikunze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi muntu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi muntu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi muntu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kanya gato turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro Ah, hari undi muntu watwandikiye ah, ahanini yavugaga ngo akenshi mu rwanda usanga amaradiyo menshi ah, yibanda ku mikino ngo ugasanga radiyo ah, ifite amasaha arindwi yose avuga ibijyanye n'imikino cyangwa se ngo akwa- akavuga amakuru yo hanze baba babonye kuri za interineti I- ibi byo mubivugaho iki hari icyo a- aya mategeko yazitiraga abantu ku buryo ah, byatumaga badakurikirana inkuru nk'uko bikwiye noneho hari icyo bizahindura oswald
Ah, icyo icyo muvuze ndumva nimushaka muzagishakire n'umwanya nacyo tukijyaho impaka Eh, bya mikoro ni ikibazo cya mikoro ntabwo ari ikibazo cy'amategeko ikindi cyo kuba wenda ngo igitangazamakuru kivuga imikino gusa Eh, imikino nayo isaba amafaranga none se kujya kureba mace yabereye hirya no hino mu gihugu si inkuru umuntu aba agiye gutara biterwa n'uko igitangazamakuru cyahisemo kiti twebwe editorial line yacu umurongo nyamukuru tuzajya tugenda aribyo tuzajya duha abadukurikira ni ibi bagahitamo wenda imikino gusa muri rusange mu rwanda imikino niyo myinshi ku maradiyo kubera nyine ko kubona inkuru zisanzwe bigoye bihenze eh, n'iza politiki rimwe na rimwe bamwe bakazitinya Ah, ariko impamvu nyine ndumva amaze kuzivuga zose gonzaga umuganwa uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru Ah, nyuma y'izi mpinduka mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda hari icyo ubona bigiye kumarira itangazamakuru mu minsi iza ikirari ni ukuvuga ah, i- i- i- politiki yo itangazamakuru kwigenzura yateje imbere ni ukuvuga tuzabona imanza nkeya nubwo zari zara- zaragabanutse cyane ni ibintu byiza cyane ahubwo turasaba abanyamakuru n'abayobozi b'itangazamakuru gukoresha amahirwe amaze kugerwaho iyo teriteri dukoreraho irimo i- i- imaze kwaguka bihagije ku buryo nubwo hakiri ibibazo by'amafaranga akiri make ariko nta kintu na kimwe cyakabaye gikumira nibura utugerageje cyakabaye gikumira itangazamakuru gukora akazi biru- birushijeho of course natwe duhura n'ibibazo n'uwo wavugaga ngo siporo kubera ko siporo ariyo nyinshi mu mpamvu iba mu mpamvu ni uko n'ubundi nka- nk'abantu bashinzwe gutanga amakuru eh, mu- mu bukungu cyangwa muri politiki usanga nabo ubwabo badashaka amadeba ngo akenshi biratugora cyane kugira ngo utumire nk'abadepite bangahe bazi- baze muri studio gonzaga umwanya utubanye mutoya ariko nagira ngo ngushimire cyane oswald mutuyezu nawe wakoze cyane kuba mwitabiriye iki kiganiro murakoze cyane egirwe muzategura ikijyanye na kontenti noneho tuzagitegura vuba cyane Ah, nshimire namwe bakunzi bacu nshimire enjeniyeri sule wari mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika